iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi nedi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ni ku wa gatandatu wa munsi mumaze kumenyera ko tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye ibivugwa aho mutuye ibitekerezo ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose tukanyuzamo tukabumvisha na zimwe mu ndirimbo zigezweho mu karere kugira ngo zibasusurutse dore ko ari wikendi reka dutangirane n'indirimbo hanyuma mu kanya ngaruke nakira ibyo bitekerezo n'amakuru y'aho mwumva mutuye
Love is a feeling nje ubyumve it's a feeling very deep oh yeah. every day we sing talk dance in the name of love well do we do real are we real they can't fit to cover leave the proof now yeah if it is real, nyerekandebeya garagaza ko nkunda execute what you say bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba koko nkunda if you got love show it If you got love, show it. I love you isn't I love you.
iyo ni indirimbo garagaza ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda iva buravan ikaba itugejeje ku isa kumi n'iminota itatu ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura mu burundi hano i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika ni saa tatu za mu gitondo kuri telefoni mfite abakunzi b'ijwi rya amerika batandukanye reka duhere kuri steve wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
jewe muri kano kanya ndi mu gihugu ca monaco ahagira habere mu kanya ibirori byo guha agashimwe abanonotsi bigenjeje neza kurusha abandi ku isi yose
monaco aho ni mu bufaransa
Eh, Monaco hoya ni mu majyepfo y'Ubufaransa kuko ni ibihugu bibiri bitandukanye ari igihugu c'Ubufaransa akaba n'igihugu ca Monaco Monaco ni Kiyoborwa ni igice n'umwami.
cyigenga kive- gifite ukirongora n'ibikiranga nk'igihugu yego hagiye kubera iki rero
hagiye kubera ibirori byo guha agashimwe ku amashimwe ku banonotsi bigenjeje neza kurusha abandi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda turiko turasozera Mm. muri abo banonotsi ah, tuzi ko hari abanonotsi bamaze kwigaragaza barimo umurundikazi francine niyonsaba yaba ari muri abo ngabo bagiye guhabwa uduhembo
oya oya nta na gato kuko imvura ibabaje cyane nuko haciye amezi make umunonotsi w'umurundikazi rurangiranwa francine niyo saba ahagaritswe kubera rero ibijyanye n'ibinyamubiri biri muri we bitamwemerera kudobandanya ahiganwa mu bigeme n'abakenyezi cyo kimwe n'uwundi munonotsi rurangiranwa w'umunyafurika y'epfo yitwa kasere semenya n'abandi bamwe bamwe mu banonotsi basanze bafite ibyo bita ba testosterone z'abagabo ibyo rero bikaba byabaye ngombwa yuko ishyirahamwe ry'inkino zo kunonora imitsi ku isi ribahagarika kugira bajye ku miti igabanya ibyo binyamubiri by'abahungu biri muri bo mu gihe tuzi neza yuko hari abigeme
hanyuma umwuka wifashe gute aho ngaho i monako
ni uko muri kano kanya rero abanonotsi bavuye ku isi yose abanonotsi bibangiranwa baba bagiye baratwara imidari y'inzahabu na cyane cyane n'ihiganwa ry'inkino zo kunonora imitsi zaheruka kubera hariya mu gihugu cya Qatar mu gisagara cya Doha abo bose bari ngaha ariko rero nkabamenyesha yuko gushika ubu abanonotsi basigaye mu ihiganwa ni batanu batanu batanu mu bagabo na batanu mu bigeme ariko rero hakaba habaye n'inama idasanzwe iyobozi y'ishyirahamwe ry'inkino zo kunonora imitsi ku isi yose aho rero hari ibitari bike byahindutse mu bijyanye n'amahiganwa no mu bijyanye mbere n'izina ry'iryo shyirahamwe ry'inkino zo kunonora imitsi ku isi ryahindutse muri abo banonotsi bahabwa amahirwe menshi cyane cyane ku bagabo harimo eliud kipchoge ni umunyakenya wakoze marato mu gihe kitarengeje amasaha abiri akaba nawe ari muri batanu bahabwa amahirwe yo kuba umunonotsi w'umugabo w'umwaka
ego cyane nk'uko ubivuze niko ariko rero kipchoge muri kuri uno munsi ntiyashoboye gushyika hano mu gisagara cya monako ariko abandi basanzwe bari kumwe nabo mu guhiganirwa ako gashimwe bose bari ngaha kandi bose biragoye kugira tuvuga ati uhabwa amahirwe n'uyu cyane ushobora kurusha abandi n'uyu ariko rero ni uko ikigaragara bose biteguye gutahukana kano gashimwe kadasanzwe gahabwa umunonotsi yasumbije abandi ku isi yose tukivuga kuri uwo Kipchoge nanone umunyakenyakazi Brigid Kosgei nawe ari ku rutonde rw'abagore batanu bashobora kuvamo umwe uza gutwara cyangwa se guhemberwa kuba umugore witwaye neza muri uyu mwaka
ego cyane nk'uko ubivuze uwo mwigeme asanzwe ari ngaha mu gisagara cya monako mbere yahaye ikiganiro abanditsi n'abamenyeshamakuru na cyane cyane nkibutsa abakurikira radiyo ijwi rya amerika y'uko uwo mwigeme yaheruka gutahukana ikibanza cya mbere mu ihiganwa rya maraton ryabereye muri leta zunze ubumwe za amerika i chicago uwo mwigemereye gushuka uno munsi akaba ari we yakoresheje umwanya udasanzwe utari bwigere ubaho ku isi ry'umunonotsi yarushije abandi uwo mbere benshi bakaba bavuga yuko ashobora mbere no gutahukana kano gashimwe k'uno mwaka hanyuma sitive birumvikana ko ukurikiranira hafi ibijyanye na siporo uri aho ngaho mu mujyi wa monako ushobora kwibwira abumva ijwi rya amerika ni iki gituma ubikurikirana cyane
njyewe nitwa siderike mbize nkaba nsanzwe mvuka mu gihugu cy'u Burundi nkaba n'abahavuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na cumi na cumi na rimwe muri kino gihe mba mu gihugu cya suwede ariko rero imbere y'uko mba mu gihugu nimukira mu gihugu cya suwede narabaye no ngaha mu gisagara cya monako aho nakoranye n'amashyirahamwe akomakomeye mu bijyanye n'inkino nk'umumenyeshamakuru ariko iruhande y'ibyo abasanzwe nkurikiranira hagufi inkino zitandukanye harimo inkino zo kunonora imitsi inkino z'umupira w'amaguru na cyane cyane kubera iyo namuka nk'abasanzwe ahanini nanakurikirana cyane abanonotsi abakinnyi n'abandi bose bakora iby'inkino bava ku mugabane wa afurika ariwo mugabane usanzwe nanavukamo muri kino gihe rero nkaba nsanzwe iruhande y'ibyo ndi umujunaliste w'umuhinga mu bijyanye n'inkino ariko kandi nkaba asanzwe no mu ndi mu bakurikiranye ibyigwa bitandukanye byo gutunganya ibirori bitandukanye bijyanye n'inkino zitandukanye no kuzitunganya mbere steve wari ukomoje mu kanya gashize kuri biriya bihano byafatiwe francine niyo nsaba na semenya ese bari bajurira ibyo bihano
muri kino gihe ni uko byarigeze kuvugwa na sentare imwe iri mu zikomeye cyane yo mu gihugu cy'ubuswisi bavuga yuko ibihano abanonotsi bafatiwe birimo akarenganyo kadasanzwe ariko ibyo rero nkabamenyesha yuko bitahaguye bituma ingingo ishyirahamwe ry'inkino zo kunonora imitsi ku isi ryahora ryitwa iaf ubu rigiye kwitwa world athletics byari byafashe ibyo rero bikaba byahaguye biba ngombwa yuko abo banonotsi abo banonotsi bamwe bamwe bahagarikwa ubu unye nta n'umwe yemerewe kwitaba ihiganwa iryo ari ryo ryose ryaba iryo mu gihugu ryaba iryo ku mugabane eka mbere no ku rwego rw'isi yose abanonotsi bari mu bihano nibyo n'uno munsi hari bamwe bamwe bagiye baratanga ibisanganiro ku ndetse n'abamenyeshamakuru batandukanye ahanini nanjye nagiye nza ndagaruka ku bibazo mwe n'ibyo abo banonotsi icyo babahoye bari basanzwe bahiganwa nta kintu kigeze kigaragaza kidasanzwe kuri bo n'aho bobo bavuga yuko nibyo hari ibintu byo mu mubiri bafite bituma mbere uko bari bari basanzwe bakwiye guhiganwa mu bagabo ariko rero ndibaza yuko ako ako novuga yuko kari mu gahaze reka mbere bisa n'uko gashobora kuba ari n'akarenganyo na cyane cyane ku banotsi b'abanyafurika ahanini nibo banahagaritswe steve umunyamakuru w'umurundi ubu uri i monaco ahateganyijwe gutangwa ibihembo ku banonotsi bitwaye neza muri uyu mwaka ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uduhaye steve kandi ugire wikendi nziza aho i monaco
murakoze namwe kumpa aka kanya ko kuvugira kuri radiyo ijwi ry'amerika nkaba ndarabashimiye shimira n'abari barabumviriza bose turagushimiye natwe radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mbibutse ko ari kuwa gatandatu wa munsi twahariye kwakira ibitekerezo cyangwa se amakuru mwumva aho mutuye cyangwa se mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose kuri telefoni mfite teofil wiriwe uri hehe
ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri provensi ya nord kivu serikari ni musisi akarere ni buhuru ariko gerageza uzamura ijwi ryawe kukumva birimo biragorana gatoya ariko wari uvuze ko uri masisi icyo wifuza kutugezaho ni iki teofile
ndabashimiye ndabashimiye usibye ko uyu munsi aha ngaha kuva isaha ya z'igitondo kugeza mu gihe ngaya imvura iraza ntiturabona umuco abenshi turi mu mazu ubwo abashoboye gutembera batazihanganira baratembeye nanone ikindi turagira barira kuko bavandimwe bacu baha teritwari zifunze mu rukivu ubudedeni na buriya intambara imeze nabi bagenzi bacu bari gupfa gutisa gutemagurwa ubwo ikiriyo ntabwo atari ikiriyo turimo kubona abashirani bacu bahura n'izo ngorane
terefile urakoze kuri ayo makuru gusa ntago turimo kukumva neza gusa icyo nkuyemo ni uko aho ngaho havugwa intambara nyinshi imaze kugwamo abantu benshi ni uko nguko wari ubivuze
yego niko biri abantu benshi bamaze kuyigwamo umutekano ni muto cyane ibihuha biraba byinshi ubu ikibazo kindi gihari ni ni garatite garatite yo kwigira ubusa kw'abanyeshuri ubu barimo kugeza amagingo aya bamwe bari kwirukanwa mu mazu bacumbitsemo
abandi gutangira kureka kwigisha inzara imaze kuba nyinshi urwego rwose ni intambara twita gere foruwade ziriho mu gihugu zitubujije umutekano ubu tukaba tutagira uko turi kabisa
teofile nawe ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho kuva i masisi mu ntara ya kivu ya ruguru muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo nawe ugire wikendi nziza
natwe turabashimiye ariko mudusabe igihe kugira ngo muduhereze furekanse yo kujya tubumviraho kuri porofe radiyo kuko hano tubakurikiranye kuri fesibuke nabyo ni ikibazo dufite ku maradiyo tutabumva neza
turimo turagerageza kubona za furekanse aho ngaho muri congo umunsi byadushobokeye abatuye bunagana rucuru ndetse na fizi bashobora gutangira kujya bumva ibiganiro byacu mu minsi ya vuba
nuko murakoze turabashimiye turategereje nawe urakoze cyane kandi ugire wikendi nziza kuri telefoni mfite na reveriye wiriwe neza
iriwe uri hehe nakomeye ku gihugu cya amerika turakomeye nawe
natwe turashima uri hehe
akarere k'ibiyaga bigari amakuru tugezaho uyu munsi ni ayahe
yewe nagomba kugaruka ku migwano yaheruka kubera hariya mu burundi hagapfa abasirikare benshi bagira akazi kamwe kari ku butegetsi nyine ngo mugo ugaca wumva barimo barabeshyira ngo u rwanda ngo nirwo rwabateye atabyemezo barerekana yuko ibyo bintu ari byo ubutegetsi bwo mu burundi sinzi ibi sinzi ukuntu bameze ukuntu baza kugera ku guta ko ibyaha abandi batakoze amatohoza akwiye bajya abasirikare nabo barimo barapfura ngo hari abana b'igihugu barimo bagira akazi k'umuntu umwe ashaka kwigumira ku butegetsi
kuri wowe kuri wowe wumva abagabye biriya bitero ari bande
kuri jewe njye nibaza yuko ari abarundi nyene bagize ubashavujwe n'intwaro ihari bashaka kugarukira bashaka kugarukira igihugu kugira kije mu murongo umeze neza gitwagwe neza
reveriye nawe ndagushimiye kuri ayo makuru uduhaye kandi ugire wikendi ziza
nawe murakoze wikende nziza nawe radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na jean dodiye wiriwe
neza edi gwema yego uri hehe
wa mukozi wa radiyo ijwi ry'amerika uri nyamagabe y'umurenge wa mwamana ni amahoro
ni amahoro ariko ubundi wongeye ishatse nakubwira ngo waramutse neza twebwe hano ni waramutse haracyari kare cyane natwe rero natwe ni umugoroba burije ariko icyo nakubwira natwe twiriwe neza kandi kuva mu gitondo cya kare ubu kugeza na nayo isaha ni saa kumi nibwo imvura ihise kabisa ndumva imvura muri iyi minsi muyifite ku bwinshi
turayifite ahubwo yangije n'imyaka ijyanye n'ibishyimbo n'inzara ihari sinzi ko tuzayikira
uyu munsi se uratugezaho gutangaza ku makuru amaze iminsi mutubwira cyane cyane ayo muri kongo uriya muvandimwe yaravuze twebwe muzadutumire natwe nk'abantu wenda sinzi impamvu mutajya munama sinzi nimba hari ikiganiro nk'uko natwe tugira ikiganiro mu kinyarwanda nimba hari n'ikindi kiganiro mugera mu giswahili wenda mukaba mwahamagara aba mu bindi bihugu batabasha kumva ikinyarwanda dufite ibiganiro dutambutsa mu gihugu cya kongo nubwo hari abatwumva mu kinyarwanda no mu kirundi ariko dufite ibiganiro mu rurimi rw'igifaransa mu rurimi rw'igiswahili ndetse mu cyongereza no mu rurimi rw'iringara
ni byiza ebyiri ariko natwe ikintu tuba twifuza kuba muraba ubuvugizi cyane cyane n'ubundi murabukora yego ariko batumiwe nk'abantu b'igisirikare cya kongo cyangwa se n'abandi bakabasha no kuvugisha abashinzwe loni muri congo natwe iyo turi kumva abaturage babo barimo bafite ibibazo nka biriya intambara zidashira kumva kuva navuka kuva namenya ubwenge numva muri kongo haba intambara kandi bavuga ngo umutwe ngo waroni ngo ushinzwe kurwanya intambara ukumva abaturage barimo baraharenganira tukumva kandi abatera ni abaturuka mu bihugu duturanye baba baragiye bakigomeka ku butegetsi bari nk'ibyo bihugu ari inyeshyamba bari nko mu rwanda abanyarwanda abarundi abagande wenda n'abakongomani tukibaza titwe nk'ibihugu byose byose bifite iyo mitwe igenda irwanira hariya bicaranyije aho gukoresha onu bicaranyije bagafata abasirikare bakajya bafata abasirikare bakavana mu burundi abandi bakavana mu rwanda abandi muri tanzania nk'aho bino bihugu twegeranye bibafasha perezida kisekedi wenda bagafasha n'igisirikare cya kongo bakaba barwanya iriya mitwe ikaba bayihashya yo kuza kwitaba
ibyo ngibyo turabikora kandi nibaza ko turi mu maradiyo make cyane mpuzamahanga afite abanyamakuru mu karere cyane cyane kariya ka kivu y'epfo ahamaze iminsi havugwa izo ntambara turi mu maradiyo ya mbere yatangiye kuvuga uko icyo kibazo giteye n'ubu turacyabikora kandi tuzakomeza tubikore ibyo rero akazi kacu ibyo dushoboye turabikora ariko n'abandi bashyiraho akabo kugira ngo icyo kibazo kirusheho kumenyekana nk'uko wari ubivuze
ni byiza cyane kuko radiyo rwa amerika yumvikana ahantu henshi cyane kandi ari byinshi mugenda mudukora bikagenda bikemuka ariko ikindi kintu natwe twavuga ni uko wenda ubuyobozi bwacu bw'igihugu n'ubw'ubuganda bwakumvikana imishaka ikaba yafungurwa biba bigakomeza bikaza intangamakuru ibijyanye n'akawunga ibijyanye n'ibikigo niyo mpamvu bimwe mu bicuruzwa turi kubona twebwe intangaya birimo bihenda cyane
jean dodier ndibaza ko icyo kibazo kizaganirwa mu nama ikurikira izahuza impande zombi dore ko iyagombaga kuba tariki ya cumi n'umunani yasubitswe ku busabe bw'u rwanda ubwo dutegereje indi tariki twizere ko ibyo wifuza icyo gihe bazabiganiraho kandi bakabibonera ibisubizo ndagushimiye cyane kandi ugire wikendi nziza udusuhurize n'abakunzi b'ijwi ry'amerika aho ngaho i nyamagabe
turabakunda cyane fatuma uri kubanga bw'ibyuma nawe ndamushimira cyane fatuma arakumva nawe ngo urakoze ni umuntu umaze gufata ijwi rye amaze kurifata mu mutwe yamagaye kamenya uwo ari we kabisa urakoze cyane ubwo ndamubwira
bigatuma ngendanyurwa uko duhuye nzakurutisha abakwegera nzakwambika impeta y'ubutesi umenye ko ndi uwawe nta kindi cyerekezo
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga ni kuwa gatandatu wa munsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru y'aho mutuye cyangwa se ibyo mwumva bivugwa aho mutuye ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho rimwe na rimwe tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zigezweho mu karere kugira ngo zibasusurutse dore ko ari wikendi kuri telefoni mfite oscar wiriwe uri hehe
kayanza ni amahoro mu kayanza
amahoro imvura ni nyinshi tubona ari nyinshi gusa Mm,
yego
okay eh, hama rero nandi kintu ngomba kuvuga Mm, niyumve gusa gusa haraheze iminsi mu kiganiro kicaho ku ijwi rya amerika mu gitondo mm, ni ikiganiro bavuga ibijyanye na- na- n'abigeme mu rwanda batwara inda z'indaro ku bwinshi mm,
cyahise kuwa gatatu no mu minsi iheze ihaca mu gitondo mm, ukuntu mu by- mu by'ukuri si- si mu- si mu rwanda gusa no mu burundi icyo kibazo kiriho rwose icyo ni ikiganiro nakoranye n'umwe mu bagore nawe wahuye n'ibyo bibazo
Eh, yego
iki- ni ibijyanye ni- ni ibijyanye ni- na- na- na- ba- n'abana b'abakobwa batwara inda ku bwinshi nicyo nashatse kuvuga yego
Eh, ni ukuvuga hino mu burundi icyo kibazo kiriho rwose Mm, kubera aba nk'akarorero aho aho ntuye mba mu cyumba mba ko hari hari akagwati karimo nk'inzu nka mirongo ine mm, ni ukuvuga iyo- ingo mi- ingo mirongo ine umwaka habyaye abakobwa abakobwa bashika ku icyenda murumva ko nino rero icyo kibazo gikomeye rwose mm, birumvikana Eh, Hany- hanyuma ku- ku- ku bwawe ah, impamvu zibitera aho ngaho aho utuye ubona ari ari impamvu zihe abo bana se baba bagejeje igihe cyo cyo kuba ba- babyara cyangwa se ba- bakubaka urugo
impamvu impamvu ni ukuvuga ziterwa na byinshi hariho ubukene hariho abana bakunda kuzirajya muri za bujumbura Mm, hari impamvu zi- ibintu by'ama ubu biharawe by'amatelefone n'ibindi mm, ibyo rero byo usanga usanga ibyo rero ari byo bivako ariko mu by'ukuri birakabije rwose muri kararaba muri iki gihe kabisa mm.
yego urakoze oscar nk'uko ubivuze ni ikibazo gikomeye cyane ndetse hari na bamwe bamaze kucyita ko ari icyorezo Ah, twizere ko ah, ababishinzwe ababyeyi abarezi ah, bashyiramo ingufu kugira ngo icyo kibazo ahanini cy'abana babyara bata- bakiri bato nabo bakenewe kurera kurerwa nako ah, cyakemuka kuko kenshi na kenshi abo bana ubuzima bwabo buba burangiriye hagati bigatuma nabo bazakura mu bibazo ndetse n'abo barera bagakura bari mu bibazo urakoze cyane kuri ayo makuru duhaye oscar
yego mugabo hari n'akandi kabazo nagomba ndababaze Mm.
Ara- ara-
ndakumva ara- ndakumva ara- ara- hari akabazo hari akabazo nigeze kubabaza Eh, kuko eh, mwari mwanyemere ko muzompa igisubizo ariko si- turacyagy- turacyasha- Ndakumva.
turacyashakisha urabizi ko ah, muri iyi minsi ah, imikoranire yacu n'igihugu cy'u Burundi n'ubutegetsi mu Burundi kugerageza gushakisha amakuru ava mu Burundi ni ibintu muri iyi minsi bidukomereye ariko ikibazo cyawe ndakizi cy'umuntu mwahuriye mu bitaro bya Kiremba ni Kiremba yego urumva ko nkibyibuka na- ndabizirikana yego Eh, umunsi twagize icyo tumenya ah, tuzabikubwira tuzagerageza tubinyuze no ku rubuga rwacu rwa facebook niba hari umuntu waba ufite amakuru ah, kuri uwo muntu wakugiriye neza abe yayaduha hanyuma tubahuze
gusa gusa hariho ukuntu no notanze isiguro niho byokumvikanye neza kugira uwo muntu n'uwo mumenya niho yoca mumenya kuko hajya sinatanze ibisiguro bihe- bihagije Nga- ngaho gerageza mu ma- mu magambo make cyane
mu magambo make ni ukuvuga n'umuntu ni umuntu twahuriye ikiremba rero ari ngwaga umuntu bari bamukoze umushikiritso hanyuma nawe rero yari yahuye n'ingorane y'uko yari yagitewe n'abagizi ba nabi baramurasa bamurasana n'umudamu wiwe icyo gihe umudamu mbere yaguyeho acika ukuguru hanyuma rero mu by'ukuri uwo muntu arafasha byinshi uwo muntu nari ngwaje bamwitaba imana ni nawe yafashije kumufuba mu by'ukuri sinzi yo ko nkumufasha nka nkakana nk'inomero zanjye kuwo mumenya agasa nterefona ukavugana cyangwa ari we yumvise uwo ndiwe akagerageza akanterefona ku buryo twomenyana muri ubwo buhinga sinzi ko mwumfasha nkatanga inomero z'ibanze nimero zawe kuziguha nako kuzitanga jyewe nta kibazo ariko ese niba wowe wumva ntacyo bigutwaye iyo nimero naguha umwanya ukayitanga gusa rimwe na rimwe hari igihe tutifuza gutanga nimero z'abantu kuko ntiwamenya abandi ibyo bazikoresha hari abakugirira nabi hari abashaka gukora ibintu bitari ngombwa ariko niba kuri wowe ku giti cyawe wumva ko nta kibazo bigutwaye umwanya ndawuguha uyitange
reka basi nta cunda zireke kubera iyo mpanuro mu mpaye nibaza nawe ntiyumva abashobora kumva iki cyiyumviro mvuze cyangwa uwumuzi abashobora gusohoka atelefone abafite irya amerika tukabyomenyaniraho basi wowe nimero yawe turayifite uwo muntu natwandikira cyangwa se akagira icyo atubwira ko abiziho icyo gihe tuzagerageza tubahuze hagati yawe nawe nawe aho kugira ngo nimero yawe tuyishyire ku karubanda ntiwamenya icyo abandi bayikoresha
iyo mpanuro mu mwanya niyo murakoze urakoze cyane Oscar kandi ugire wikendi nziza
na twese radiyo ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite na arma wiriwe neza
edi rwema ndagushimiye cyane yego yego uri hehe
ndi mu burundi amakuru dufite uyu munsi ni ayahe
ariko na cyane cyane namba ndi kugukengurukira ku icyo cyumviro ku icyo cyumviro cy'uwo mugabo umufashije cyane kandi kuko ni ukuri muragahora uko nyine kuko urumva nawe ko wenda yari agiye gutanga nimero kugira ngo kumbure usanga bazikoreye ko kugira ngo nawe bashobore kunamufata cyangwa kunamubwira nawe ugasanga bagiye no kunamukoresha ugakoresha iyo nimero yiwe aho muragize neza cyane kuko gutanga nimero mu gihugu cy'uburundi ni ikibazo gisigaye kigoye kuko bashobora kunazikoresha ndabashimiye cyane kuba mumushoboye kuba mumukeye hanyuma nkagaruka cyane cyane mu mbano ngaruka ku kibazo cy'abamenyeshamakuru iwacu na kamaramaza ni ibara ku mutemere ni ukuri birababaje cyane kubona ibintu nk'ibyo biba abamenyeshamakuru bagira ubusa bagafungwa atacyo bazira bagira umwuga wabo birababaje cyane ku by'ukuri ibyo birarenganya cyane ni ukuri ndabigaye jewe nk'umunyagihugu umunyagihugu muto cyane ibyo bintu ni ukuri byari bikwiye guhagarara kugira ngo wenda abamenyeshamakuru kuko nk'uko barekuye uriya mushoferi n'abandi nabo bari bakwiye kureka bagiye kurekurwa ku by'ukuri ubwo bagiye kurekurwa kabisa kugira ngo nabo bidegenze bajye mu miryango yabo bajye mu miryango yabo kabisa hanyuma nkabandanya mvuga nkagaruka ku kindi kibazo kiba ariko bavuga ko umushyiranganje ahetse kuvuga ko atamutekano umutekano ari wose mu gihugu cy'u Burundi kumbi be hose iby'ukuri mbega ko avuga ko umutekano abantu bateye abasirikare b'abarundi bapfuye barenga mirongo inani mirongo uwabishwe nawe ni nyako wamisha amakuru nta ntambara bakavuga ngo nta ntambara ihari twe turi mu gihugu cy'u Burundi ariko mwihangane gato ko hari umuntu hari umuntu ngomba kugura sinzi ko mundindira kuko nk'umunota mikeya sinzi aruma ndasaba mugenzi wanjye aze kongera kuguhamagara ubwo nibishoboka twongere tugufata urakoze radiyo ijwi rya amerika aruma reka tube tumuretse kuri telefoni dufite na ngira jo wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
mperereye mu rwanda mu karere ka kamonyi umurenge n'uwangamba ni amahoro ndabashimiye cyane ni amahoro yego amakuru dufite uyu munsi ni ayahe cyangwa se niba hari icyo wifuza kuvuga ku makuru tuba twabagejejeho mu cyumweru cyose
icyo nifuza kuvuga mu rwanda nk'iyi minsi dufite ikibazo cy'ibiribwa bihenze ku isoko ibiribwa birimo guhenda cyane tukumva ngo biraterwa n'imipaka ifunze hagati yacu n'ubugande itari mu gukora none ikibazo dufite turibaza abo badipolomate cyangwa abanyepolitike babishinzwe barakora iki baradukorera iki kugira ngo ibiribwa bihenduke kuko ahanini dutungwa n'ibintu biva mu bugande mu rwanda nta butaka buhari buhagije bwo guhingaho usanga ibiribwa hafi ya byose bidutunga ibyinshi bituruka mu bugande none turibaza ko bagiye kugirana amasezerano muri angora bimeze gute kugira ngo tubashe kubona ibidutunga ko mu rwanda ibiribwa byuriye cyane ubu ikiro cy'ibishyimbo kirimo kugura igihumbi kandi ni ubwa mbere mu mateka bibaye ubundi ntabwo mu mafaranga ntabwo cyari cyarigeze kigera kuri ayo mafaranga hari aho ikiro cy'akawunga kiri mu kugura magana inani n'ibindi hafi ya byose ibintu byinshi ibiribwa byinshi byarahembwe kandi bivuze ko birimo kuzamuka iminsi mikuru itaregereza
iminsi mikuru itaregereza kandi usanzwe ubizi ko ibiribwa byiyongera mu gaciro cyane mu minsi mikuru none turimo kwibaza mu kwa cumi n'abiri mu kwa mbere n'ukwa kabiri twegereje imbere ubu ngubu bizaba bigana he bizaba bigeze he icyo kibazo dufite ni ikibazo gikomeye cyane kandi nk'uko nabibwiye undi mugenzi wawe waduhamagaye mu kanya gashize inama ya kabiri yagombaga guhuza impande zombi yari iteganyijwe guteranira mu gihugu cya uganda ku itariki ya cumi n'umunani yasubitswe ku busabe bwa leta y'u rwanda basaba ko yakwimurirwa ikindi gihe ubwo dutegereje indi tariki bazatangaza kandi twizera ko wenda hari igisubizo kizavamo kizashimisha mwebwe abanyarwanda ndetse n'abagande kugira ngo n'ibyo bibazo burimo kuvuga bijyanye n'ibiciro urujya n'uruza hagati y'abanyarwanda n'abagande byongere bibe nk'uko byari bimeze ubwo reka twizere ko ari ikizavamo kandi ko iyo tariki izatangazwa mu minsi ya vuba urakoze cyane niyo ngira kandi ugire wikendi nziza udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya amerika aho ngaho ku kamonyi
yego namwe murakoze turabakunda cyane dukunda gukurikira ibiganiro byanyu urakoze natwe turabakunda radiyo ijwi rya amerika kuri telefoni mfite na pascal wiriwe
edi karame
edi mwiriwe ndakumva wiriwe neza uri he
turi mu rwanda mu bugesera yego makuru ki
turaba amakuru ni meza hari amakuru icyumweru mwatugejejeho kuri rya jambo rya impicineti gukurikirana perezida uriho muri trump kugira ngo yeguzwe yego
ajya kibazo njya ngira sinzi nimba ntakibabaza kereka nimba ntakibabaza cyangwa se mukazadutumurira inzobere mu mategeko baza ni nshobora kugisubiza ndabigerageza niba ntabishoboye nazagushakira umuhanga mu bijyanye na impeachment usibye ko maze gukora ibiganiro bibiri ntumira umuhanga akabisobanura ariko no mu makuru yacu tumaze iminsi tubivugaho cyane ariko gerageza ukibaze niba hari icyo nagusubiza ndakigusubiza niba bidashoboka nanone nzagushakira undi mwanya nzanyuzamo ibisubizo by'icyo kibazo cyawe
ntabwo ari kamwe ngira ngo ni tubiri ngira ngo mbabaze ese buriya ni kubera iki ririya jambo barishyira muri sena rikaba ariyo rikurikirana kuki batamujyana hasi nimba hari ibyaha baba bamukurikiranaho kuki batamujyana mu nkiko
icyo bita impeachment cyangwa se ibyaha biri muri impeachment ahanini babyita ko ari ibyaha bya politiki bitari ibyaha kirimineri hari igihe bishobora kuba na kirimineri ariko ahanini ibingibi bya impeachment biba ari ibyaha bya politiki n'uburyo umukuru w'igihugu yitwara mu mirimo ye bidasobanuye ko ari ibyaha kirimineri byatuma akurwa ku butegetsi cyangwa se aburanishwa n'inkiko zisanzwe
ni ukuvuga ngo nimba aramutse yegujwe yageze hanze aridegenda ntabwo aba agikurikiranwa n'inkiko
aramutse kuko nk'uko nari mbivuze hari igihe bishobora kuba ibyaha politiki cyangwa se ibyaha kirimineri hari ibyaha kirimineri ashobora gukurikiranwa n'inkiko aramutse avuye ku butegetsi cyane cyane ko niba warakurikiye mu makuru twagiye tubagezaho muri raporo y'umushinjacyaha witwa mura yakoze ku ruhare rw'uburusiya mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri leta zunze ubumwe za amerika yavuze ko hari hari bimwe mu byaha umukuru w'igihugu ashobora kuba yarakoze ariko hakaba hari ingingo muri minisiteri y'ubutabera nubwo atari itegeko ivuga ko umukuru w'igihugu adakwiye gukurikiranwa mu nkiko mu gihe akiri umukuru w'igihugu ariko aramutse avuye ku butegetsi icyo gihe ashobora gukurikiranwa
kubera iki se twumva ko uriya bazahatana mu matora y'ubutaha joe biden ashobora kuba biri inyuma buriya ntaho byaba bifitanye isano no kugira ngo aziyamamaze wenyine
ntago navuga ko joe biden ariwe bazahatana kuko kugeza ubu ngubu mu ishyaka ry'abademokarate baracyashakisha uzaba umukandida mu ishyaka ryabo bivuze ko joe biden aracyahanganye n'abandi bakandida cumi na barindwi cumi na batandatu bo mu ishyaka rye ry'abademokarate bazavamo umwe uzahangana na perezida donald trump bivuze ko nubwo abantu benshi bavuga ko joe biden ari we ushobora kuzaba umukandida kugeza ubu icyo cyemezo tuzakimenya hagati mu kwezi nako umwaka utaha ubwo bazaba bakoze amatora mu ishyaka ry'abademokarate guhitamo uzabahagararira icyo gihe rero ibyo uvuze ko joe biden ari we ubiri inyuma ahubwo zimwe mu mpamvu zatumye iki kibazo cya impeachment cyangwa se gushaka gukuraho perezida Trump bitangira ahubwo ni uko perezida Trump yashatse yasabye ikindi gihugu gukora iperereza kuri Joe Biden ubundi mu mategeko ya Amerika ntago umuperezida asaba ikindi gihugu gukora iperereza ku muntu bashobora kuzahangana icyo gihe uba usabye icyo gihugu cyo hanze kwivanga mu matora y'igihugu cya Amerika aho niho ikibazo kiri nacyo ni kimwe mu byaha bamukurikiranaho
niho hari ipfundo ry'ibibazo bya impeachment perezida Trump arimo muri iki gihe kuko yumvikanye kuri telefoni abwira perezida mushya wa ikirere zelenski amusaba ko yakora iperereza mu gihugu cye ku ruhare rwa joe biden kuko avuga ko joe biden n'umuhungu we bashobora kuba bari hari ibikorwa bya ruswa bashobora kuba barakoze ariko kugeza ubu nta kintu na kimwe kigaragaza ko byabayeho ahubwo abantu benshi bakabifata nk'aho yashakaga ko iryo perereza ritangizwa kugira ngo asebye uwo bashobora kuzahangana ariwe joe biden
akabazo ka nyuma gatoya mumbabarire nubwo utari inzobere mu mategeko ariko nagira ngo abaze ese iriya jambo impeachment riri mu gitabo cy'itegeko nshinga muri amerika yego impeachment ririmo ni rimwe mu ngingo z'itegeko ahanini n'impamvu babishyizeho nuko bashakaga uburyo bashyiraho itegeko rishobora gukumira umukuru w'igihugu gukoresha umwanya arimo kugira ngo abe yakora ibikorwa bigayitse kuko muri leta zunze ubumwe za amerika ubundi hari ibyo bita morale bavugaga ko umukuru w'igihugu agomba kuba indakemwa noneho bashyiraho iyo ngingo igihe habayeho ubudakemwa cyangwa se umukuru w'igihugu agakora ibintu bidakoreka by'umukuru w'igihugu bashyiraho iyo ngingo yatuma noneho inteko ishinga amategeko ikoresha ububasha bwayo kugira ngo ikureho uwo mukuru w'igihugu kuva amerika yabaho bimaze kuba ku baperezida batatu perezida donald trump inteko niramuka imukuyeho arababaye uwa kane ukurikiranwa yego
murakoze cyane
nizere ko hari icyo bikunguye
cyane kabisa murakoze urakoze cyane pascal kuri ibyo bibazo byawe nibutse ko izi nkuru zijyanye na impeachment cyangwa se amaperereza ku byaha perezida donald trump yaba yarakoze dukomeza kubibagezaho abifuza kubimenya mu buryo burambuye mushobora kujya musura urubuga rwacu ari rwo vowa yacu cyangwa se vowa radiyo yacu vowa
kulipa bima nimeuza matale redio nyimbo mezima tv ndio hatare meneja umebaki jina nitakia tatale wale oh, shabiki zangu walonisifu kwa maneno matamu leo mati zangu ni mitusi tu kwa instagramu limwana statangu etinayanifahamu hata mwanaizi nkimpigia ananifokea kama salamu na magazeti nyumbani kwa kukusa bali sunajuaga utasikia tafarani timoni kwa zari amemwagwa na venye nilivyo mnyonge tabia ya kuajibu sinaga kama naiona michambo ya matemwa zamani nopitiaga oh, nayosema yana maana sababu hakuna anejua kesho anepanga ni ravana bila mificha ni confidential ukisaliumba sana mumeo nisije kwa kichekesho mana rafiki wa jana ndio ah, adui mkubwa kesho
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema ni ku wa gatandatu wa munsi twahariye kumva ibitekerezo byanyu cyangwa se mukatugezaho amakuru y'aho mutuye kuri telefoni mfite blaise wiriwe
mwiriwe neza uri hehe
ngende mu burundi
yego ikibazo cyawe cyangwa se amakuru tugezaho uyu munsi ni ayahe bureze
ikibazo cyanjye cyerekeye kuri perezidenti donald trump muravuga ko perezida donald trump kandi biri ko biravuga ko ashinjwa ni kuvuga rero icyo caca impeachment ariko arimo arakurikiranwa ntago baramukuraho
wumva bari ko baramukurikirana ni kuvuga ko amategeko ataramufata ntago bara ntago ari amategeko ahubwo barimo barakusanya ibimenyetso bigaragaza ko cyangwa se bishobora kwemeza ko hari amakosa yakoze byatuma inteko ifata icyemezo cyo kumukuraho
yego dore nagomba mvuge ni mu minsi iheze no mu burundi wacu ndetse no muri afurika hari ibintu byagiye biba ugasanga abantu baragira amarementanya ku butegetsi kanaka agomba mvuge rero ko no kuri perezida donald trump bashobore kuraba neza kuko urashobora gusanga bari baramubeshera kuko njye ndibuka agitangura ikiringo ciwe haravuzwe ko umengo yoba yagiyeho amatora yibwe mbere bavuga ko igihugu cy'uburusiya kiba cyose bimufashijemo ushobora gusanga rero ari abantu bo muri iryo shaka ry'iwe badashaka ko cyane abandi bo muri iryo shaka badashaka ko ategerezwa kubandanya atwara bumva bategerezwa kurondera uburyo bwose bwo kugira ngo bashobore kumucafuza
icyo nakubwira bureze ni uko ibyo by'amarementanya hano ntaho biba hari inzego zibikurikirana abo ngabo kugira ngo bafate ibyo byemezo bahamagaza abatangabuhamya muri iyi minsi hashize iminsi hafi cumi n'ibiri bumviriza abatangabuhamya bafite aho bahuriye n'iryo perereza ririmo gukorwa barabahamagara bakajya imbere y'inteko ishinga amategeko bakavuga ibyo bazi hanyuma icyo gihe bakazicara ababishinzwe bagashyira hamwe ibyo babona bashobora kumushinja ariko ibijyanye n'irementanya byo nta bihari ku bijyanye n'uruhare ko wari uvuze ngo bamubeshye ko uburusiya bwivanze mu matora kugira ngo bamufashe ibyo ngibyo ni ibintu byashyizwe ahagaragara n'inzego zishinzwe iperereza hano muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse na raporo yakozwe n'umuhanga yagaragaje ko uburusiya bwagize uruhare mu kwivanga mu matora ahanini bukora ibikorwa bisa nk'aho byari bishyigikiye kandida donald trump ibyo rero nta rementanya bihari hano muri amerika ntabwo bibaho iyo icyaha kitaguhama barabyemeza cyaguhama nabyo bakabyemeza
ni nacyo gituma rero ariko ndavuga nti kubera ko yagiyeho amatora akimara guhera bagahita bavuga ko uburusiya bushobora kuba bwaramufashije ni uko hari hagaragaje hari byinshi byari byabaye byatumye haba urwikekwe ku ruhare rw'uburusiya icyo gihe abantu bakavuga ko bushobora kuba bwaragize uruhare no mu kwivanga amatora ya leta zunze ubumwe za amerika ibyo ngibyo si byo ubivuga ahubwo byemejwe n'inzego zishinzwe iperereza hano muri leta zunze ubumwe za amerika
n'ubu ngubu iperereza rya ngaho muri amerika turyemera fbi siyo yonyine yuko perezida donald siyo yonyine siyo yonyine hari inzego zigera kuri cumi na zirindwi zose uko ari cumi na zirindwi zatanze umwanzuro zose zemeranyaho ntabwo ari fbi gusa
ndibaza ko rero ko perezida trump ashobora kuba wamubeshera kubera ko urabona ko yoba yatanguye icyo kiringo cyiwe umenga hariho abantu bo mu ishyaka rye badashobora kuba babyemera rero rero ndahamya neza ko donald trump bashobora kuba bamubeshera reka nkubwire bureze ibyo kumubeshera cyangwa se kutamubeshera ngewe ibyo ngibyo ntabwo ntabwo nabitindaho gusa icyo nakubwira ni uko iperereza ryakozwe ryaviriyemo gufungwa kwa bamwe mu bantu b'inkoramaraso za perezida donald trump barimo abari bashinzwe kumwamamaza bane kugeza ubu ngubu bamaze guhamwa n'inkiko ko bakoze ibyaha
ego akabazo rero mfise ni aka rero ntaho nashaka ko tugera ese ko muri afurika na cyane cyane mu burundi batwagiriza ko abakuru b'ibihugu bacu na cyane cyane aya mareto yo muri afurika usanga ari aba bakuru b'ibihugu cyane cyane izo peyi eropeyen na amerika nyine irimo uza gusanga bagiriza na cyane cyane abakuru b'ibihugu ba afurika ko ari abantu badakurikiza amategeko naho si ibyo bavuga ari byo bobo ko numva nabo nyine nabo nyine babikora mubona ko ibintu byo gutwara itandukanyirizo rihari ni uko kumva ko muri leta zunze ubumwe za amerika abantu b'inkoramutima z'umukuru w'igihugu bafatwa bagafungwa bakaburanishwa umukuru w'igihugu ntagire uruhare abigiramo ibyo bikugaragariza ubwigenge bw'ubucamanza ibintu biba gakeya mu bihugu bitandukanye bikiri mu nzira z'amajyambere cyangwa se ibihugu byo ku mugabane wa afurika aho usanga umukuru w'igihugu atanga amabwiriza mu zindi nzego adashinzwe gutangaho amabwiriza niryo tandukanyirizo rihari ntabwo twabitindaho mfite abandi bantu benshi kuri telefoni kandi mu kanya ndaba nsoje ikiganiro reka dufate na mitende wiriwe neza mitende uranyumva
atumva neza uri hehe
i kigali yego
n'ikibazo nibaza ni iki ni iyihe nyungu ubuganda bufite mu gushyigikira imitwe irwanya rwanda
ubu se ngewe urambaza nkande ntabwo ndi umuvugizi wa uganda
kubibona
ntako mbibona ntabwo navuga ngo rufite inyungu iyi n'iyi kuko ubuganda ubwabyo burabihakana ko butabikora rero nkanjye nk'umunyamakuru ntabwo navuga ngo ni inyungu izi n'izi n'izi n'izi icyo gihe ibyo bibazo nibaza ko byasubizwa na leta ya uganda u rwanda n'abanyarwanda bashinja ko bashyigikiye iyo mitwe ishaka guhirika
afurika ubu si ibimenyetso bigaragaza ko igiye gusenya
ibyo nabyo sinabitindaho kuko simbizi sinzi ko ari ikimenyetso ko East Africa igiye gusenyuka icyo nzi ni uko uwo muryango ukiriho kandi ukora ariko nanone unasenyutse ntabwo byaba aribwo bwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi nabwo warasenyutse ariko sinibaza ko ibi bibazo biri hagati y'ibyo bihugu ari byo byaba impamvu yo kugira ngo uwo muryango ahanini ufite inyungu akarere kose wasenyuka ndagushimiye mitende nawe
kandi kanoza gatoya yego impamvu yatumye iriya nama yari igiye guhuza abaperezida isaba ni iyi
ikiganiro twagiranye n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga wa Let- wa- w'u rwanda ambasaderi olivier nduhungirehe ah, yatub- yatubwiye ko u rwanda ari rwo rwasabye ko iyo nama yimurwa kuko bamwe ah, mu bagombaga guhagararira u rwanda kuri ayo matariki iyo nama yagombaga kuba bari bahamagariwe indi mirimo ntibari kuboneka nibyo bisobanuro ambasaderi nduhungirehe yaduhaye
bamurakoze urakoze cyane mitende ah, reka dufate na ndikumana wiriwe neza
ntacyo ku ijwi rya amerika yego uri hehe
ni umugambi yajya gusura igihugu cya tanzania ni amahoro
amahoro cyane mugabo turafite ubwoba ubwoba kuri ubu ni iki kibi- ki- kibatera ubwoba
Eh, ku munsi wa gatandatu w'intwiheze twari dufite abashyitsi ngaha mu nkambi ya nyarugusu harimo urogoye ipuzi hakabamo na musitaneri wa gasuru hamwe na n'urogoye iyi kambi ya- ya nyarugusu iri mu gihugu cya tanzania rero baje kutubwira ko twotaha tubabwire ku butaka bwabo iminsi batwakiye ikwiye rero hageze aho tubabwira ku butaka ko twamaze kubononera ibidukikije twaragerageze gusaba ijambo turavuga yuko basi bopfa batwihanganira bakazoduha- tukazotaha abatora mu bundi amaze kurangira kuko eh, turabona yuko hasanzwe harimo ibihuha kandi biri byibonekeza eh, bimwe bimwe ko twasa- dusanzwe twahuze ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza kandi kikaba cyateye amatati menshi yuko batugaragaza kuba kudusubizayo Ah, ah, ah, ndi- ndikumana ah, ibyo ngibyo bababwira ko aba barambiwe bavugaga mwebwe b'abarundi gusa cyangwa se n'abanyekongo kuko nzi ko iyo nkambi irimo n'abanyekongo
iyo nama yabereye mu izone y'icumi ku ruhande rwa- rw'ikambi y'abarundi ubwo babwiraga abarundi rero
Eh, babwira abarundi gusa Eh, hanyuma ntabwo mwigeze muhabwa amahirwe yo kugira ngo mugire icyo muvuga
twaravuze ijambo ry'uko bufu- bufu- batwihanganira bukaba mu mwaka uza amatora amaze kurangira n'ubu nta jambo na rimwe bigeze batwishyura mugabo turabona neza yuko eh, icyakurikiranye amasoko yaciye yugana kopokopo ahagaze abantu batatu cyangwa bane baca birukana rero turabona neza yuko twebwe umutekano wacu ubwawo utifashe neza ngaha mu gihugu cya tanzania hcr yo yavuze iki muri iyo nama
bavuga yuko bari kubona umutanzaniya aserukira hcr ngaha mu gihugu cya tanzania niwe yaje kutubwira ko twotaha niwe wabibwiriye nawe avuga ko bashyigikiye icyemezo cya leta ya tanzania ko mutaha
niba atari gufata ijambo rya mbere atubwira ko twumutaha kandi bamwe baratubuza bati uzarukira ku iradiyo cyangwa iyo akabirukira y'amaradiyo muri ya za humbura n'ayandi tutamufunga uza kwihera akamenyekana Wowe- n'ahandi henry uwo yari umukozi wa hcr
ubu yavuze iyo jambo yari umukuru w'ikambi uwo bita mukazi ariko ntabwo ari umukozi wa hcr uwo ni umukozi wa leta ya tanzania
umukozi wa hcr as- aserukira hcr muri leta ya tanzania Eh.
Eh, rimwe ya- yatubwiye yuko twuhunguka tugataha twese atasize gusabwa Okay. Ah, ndikumana tuzagerageza icyo kibazo tugisabire ibisobanuro kuva muri hcr cyane cyane ko yakomeje kuvuga ko idahamagarira abantu gutaha ku ngufu ko ushaka gutaha yataha ku bushake bwe ariko ntatahe ku ngufu tuzagerageza tubisabe eh, dusabe hcr ko yaduha ibisobanuro kuri ibyo ngibyo urakoze cyane kandi udusurize abandi barundi bahungiye muri iyo nkambi ya nyarugusu ugire wikendi nziza arakoze ndikumana akaba ari nawe dusorejeho Ah, ikiganiro muri isanga cya none tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fatuma alimasi karara wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema reka mbasezereho mbasigira iyo ndirimbo y'umuhanzi w'umurundi fila
Let me feel love, feel love, feel love. Let me feel love, girl. Mhm. Bakubwira ko ndi urivana na rakosita bici ntuzubabare bakubwiye indi baboyi pe lova lova kubwiza no